David told us, let woman no enter here. If you enter here, anything will happen to you, no consign us. Shankiki. Mm -hmm. Who be Shankiki? I won't go inside, they go collect my bucket so Zacchaeus borrow me borrow from me okay, last you night. You are asking what him be Shankiki? Yeah. Ah, yeah, I hear one hard You are telling me that you, you you're supposed to sabi everything. Mm. Are you being too rituals or something? We no consign you. make you no go spread them for town. Oh. Say we we dare into ritual. No, hold your mouth. Oh hold your mouth make you no go tell people say we are into ritual that is not, not what i tell you that one na your concern just go inside there give me my bucket make i comot here basket mouth thank i go give you your bucket thank you go bring am May I don't see you around here again. Call your father stupid. Look at me now. Just the mac and buckle and buckle Mind the above. Oh, above it. Over them. By the time, a guy got my chop. By the time, a guy is it. A go muna. Guru the go tenant muna. You will be the first person in the guru. otu ọ ga-adị gị mma anya ma mmiri na nwa agbọghọ ị na-etochi etochi iyi akpụ ara n'anya abụ ozi n'obi I know say you know the Abina. Nke Igbo ọsọ nye mgba, Igbo ọsọ nye mgba. I see you when you go up and down at the side of my casket. I take God dey beg you, make you no go there go spoil me something. I beg you, respect yourself. See, you see why they dey Eh? Matter if you not take time, I could just kill you. Carry you put inside that casket, bury you alive. In your way Which I could take to your, your. Can I hear you? What, you, what you call me? Way go. Three feet. No more way You called me on your way They there for your face now. Listen, what they hear them. Yeah. All these three around here they hear them. Even motor where they pass through road, them here. they hear them. Uh -huh. I beg make you not take your mouth to go spray say we be ritual. You do business with small picking. At craze? Well, here, but we try to talk. I don't know the, where would they go. So I will craze. Already, you know, say you be you, you, you the You don't become mad. Your senses is off now. Mm. By the time you will know, I uh, make you the prayer. Make this hamatan no jam you. If this hamatan jam you, nine be say you go begin pick come come. I wish you the same. Hmm? Eh. Uh, you wish me the same. Uh, by the way, God. Father, my God, I beg, increase this money inside my casket. I beg you, God, my Father, make this money to be dollar, foreign currency, so that dollar, hey God, so that I go to spray money to people. Hey, hey people go dey give me title a dollar in kembo hey god if you do this i go give thanks to you if i go praise your name I in get, the name of jesus if say i get yeah, camera yeah. i go take you photograph to show how your madness dey graduate you see ah you dey pray to shankiki dey pray to god <laughs> you see <laughs> you see na madness you carry juju man's property keep for your house dey call god make he come bless am You see how the mothers judge the graduate. They go up. You see? Don't put yourself in trouble. Oh. What is your problem? What is your problem? Shankiki told us to say anything we want inside that casket in Godua. Then call Shankiki to put dollar inside that casket. No call the name of God in vain. If you're not careful, God will just make that your money counterfeit. The God punish you go punish you this your bad belle this your bad belle mm. go kill you onye osu imi enemy of progress. ah ah ekuchana but as long as you live you go carry punishment dey go about by, how? by not going beyond three feet. I'm above three feet. I'm six feet one. Who did? You carry them, they go. Punishment everywhere. Which kind of punishment? They, they, God punish somebody. See punishment and see height. You go ever grow be, be, be, beyond. No, I go add three inches two thousand and eleven. which time next world or two. Uh, two thousand and eleven no one guy. i go add three or four inches. no one car you go see now. i go eh? add a big god make he give me more three or four inches. i go swear e near go one second on top of your head. wetin eh? go happen. near game and near man. Wonder! Oh! Wonder! Wetin now? you do? Ayo voice dey shout. I think say una they fight. I see make I come person. I don't do bad thing. Cecilia, you be witch. Ha! Oh, you be witch. They make me they avoid you all the time. You be witchy. Eh? Oh, Elijah, oh, boy Elijah. Are you cousin? Eh? Oh. Eh? I know they understand you. First, we're going to separate in neighbor. Now, now, bad thing. Hey! Eh? Something don't spoil. Wait a minute. Many things don't spoil. What is it? What is spoil? This girl, go now. Go. go. I said go. Come on there. Come on there. Jackie, eh? Something does bad. Wait a minute. Atosa Emisi. Elisha Robo Elijah. Which which Abati? Elisha Robo Elijah. What did they tell me? the gasket has missed. I know, sir Cecilia a witch. Now him cause am now. We go send am to Asaba. We go send am to Asaba to go bring another casket. Eh? the, the, the, the girl know the place. we go force am to know the place. Eh? elisha go boy elijah. oh we go close this door. Eh? wait wait wait stop this is where he tell me sure sure sure sure. no i go check am i go check am check elisha go boy elijah. tell me say the thing don miss. elisha go boy elijah. hey. God. Hey akuamaka tuyera wako kake mm. zaki Open door. Chile, kele. Huh? What's that? Good one. Ekwe, So now you be the new security uh-huh. where Romanus changed, Uh-huh. And the Romanus didn't even consult us say he won't change security. Consult consult if you're waiting. Who are you? Who will I be? Consult if you're waiting. And by the way, he call him Romanus. Think that's my belly called me. Not even try again. Oh. For your information, he name na Chief Romanus or go put him Ako. Dino Kenyewan. Shut up, That your mouth. Come on, come talk rubbish. Romanus, after Roman Now we go tell you. Come on, my boss, come on. We go Wait, why you not say Don't worry. Where you they go? Don't try to. Romanus na Romanus. Don't talk rubbish. Don't we enter, where you not say they go? Where you not say they go? Okay, wait. Person don't see my oga just like that. Okay, if you talk say Romanus, say make una go come see him where una appointment letter. how how which which how Roman go mess up say make we put appointment paper to see am. we know how he become what he are. person no dey enter inside this house without appointment letter where you dey you go where you know say you dey go where you know say you dey go bring am. when he enter inside we go tell romanus how he go sack you. sack who sack, sacking, sacking. Now sacking will go sack you now. Citizen sacking. You don't even go book. <laughs> Sacking. Now sack, you know me sacking. Okay. I want for a move back. Wait, wait. I'll go inside, go tell him. No, no, the day out. Oh. No, no, no, go anywhere. Wait, make I go tell him. Say, una day. Where you go? If you push me again, I'll swallow you. Wait, wait, wait. What? How they come keep this poor boy? So because uh, Roma just come and pick him as uh, good man. It didn't just where, enter your head. Where Ogbe, Ogbu, he were Ogbu tea na nche, o me and na ekwu We go tell Romanos make he sack this idiot. No. So Romano tell him how no, this man don't go. You know how he make money where they take How you go tell him? Romano go tell him how he make money. Eh? We don't go take his pepe waki say make una come inside but as soon as they enter when I go go for my office go sign my visitors register for signing in i come inside come inside I'm no go. All of una dey look carry una bag Now make we dey go inside. see eh, you have already lost this your job i dey lose am na you na you employ me. in fact i will talk to you. may thunder uh-huh. may amuma uh-huh. agbara kan kì í gwe tear you into. iberibe iberibe mini iche anya ni iche ọnụ iche aka ni iche. thank you. you never be a complete human being again. before uncle atọ atọ atọ before uncle. thank you very much and e get something wey you go talk you no go go inside this place. Who, who, what? Go, talk, talk, talk, talk. talk Come down. inside. Talk down. Wait, wait, wait, Come wait, inside. Wait, wait, wait, wait. Come inside. No, just talk again. Talk again now. Iraq, I won't know why you go ask the gate man to allow those two hungry men enter into my house without first coming to ask me whether I go approve them. Honey, I'm sorry. you dey sleep that time na make i no wake you i dey sleep i die ah i'm sorry i just uh, tell ekpekpe eh, eh, to allow them to enter abeg no vex you hear It won't happen again eh sorry i no know did this did, did poverty don enter your head so tey to now begin to act like a rich person you no fit eh you look those people, they resemble people wey fit be my friend. If na only that nose When you see, uh, uh, Utobo nose, you no fit look and say, no, this person not be my husband class. You allow them. Make this thing not happen again. Make this thing not happen again. Hey, Which kind of people be this? They are so troublesome people. I've never seen this kind of people before. Mm. Do you know they even refuse entering the boys' quarters? No, they won't eh? go let my bedroom. Let them, they are, they, they, they can carry the house. I did, I tell you. Oga, madam. Pikin, Is it these people? Then again, I tell you, able to write signing letter, my registration letter, they don't agree. Talk say they go do me down, do me this one, do them, do me down. I tell you, they don't feel sign them. Uh, eh, But you know, say your matter not go hard me. Huh? You know, say your matter now, no, it's not a problem for me. Ah. You know that one? I don't know. Okay. It is not possible now, say, for your matter now, I come begin carry letter, carry biro, the right sack letter. One kick like this, you return to your village. Idiot. Ah. But brother, come to think of it, where did you get those two hungry men from. na cameroon they speak since abi no now equatorial guinea now they speak since come to think of it where did you miriam makemba. Oh, yes, uh, manager. Okay, okay, they contain Oh, it's alright, it's alright. It's alright. Uh, so uh, yes, yes. <laughs> no, no, no, no, it's okay. Money day. Oh, no problem, no problem. Pay them, pay. No, no, no, no, no. See, give them allowance, give them a uh, Christmas bonus. Let them enjoy. Huh? <laughs> I don't like to suffer my workers. Yes, yes. No, that, that that's all right. That's okay. Uh, see, uh, you got some people who want to see me. Let me talk to them. Hmm? We'll talk tomorrow. That's it. That's it. That's it. All right, there. Thank you. Yes, uh, sorry. Uh, what to be that your name again? Yeah. You know, remember our name again. We can question You no go blame me now. You know some of these things. How you no go blame me? Which time you go, you don't reach, uh, make you forget your our name. Uh, this show that level don't change. Well, I don't need to tell you. You can feel it. You can no, which see time it changed? My you no go feel. Remember saying that me be Zacchaeus. This one be Tobo. Simple. Just tell me. you know those kind names, Zacchaeus, Tobo. Ah, I, I don't remember the kind the year where I don't call that kind name from my mouth. You you don't You don't This money will come just yesterday. You don't Eh? It's okay. Uh, what were you saying about 40 million naira? Please uh, remind me. This mission where we go together. Mm. Now, the thing can't favor you, it no favor us. Mm. Uh, so make you give us 40 million naira each. Make we take the money. Like 40, Since 40. you get too much money now. But I'll count 40 million I'll give you. Oh, yes, 40. 40 40. Mm, yes. Uh, 40 40. Yes, That's exactly. 80, 40 40. oh my God. Oh my God. Uh, eh, waiting, I go to say you do for me. Remember, when? we drag you, we uh. force you before you get this money. We drag you into that place we where you get you no gree follow us go that way we just dey drag you remember you know. gree you one of us we no tie rope we drag you so that we drag you inside money no hit am no problem that that one no be problem no problem dey the major money wey we dey pursue all of them come go go, go to you nonsense you not get say that leave, one, that... leave this thing una leave all this story okay if you don't go pay us fourteen million naira at least pay, pay us twenty million give us twenty twenty twenty Let's give us twenty twenty we are not begging you. So if I dey write this check now, I write your name forty or twenty. write your name forty. Waiting and I give you the check. Waiting I go tell myself say be the work wey you do. You go say you no wan become rich man. Yeah, na this but na we make you with bigger. our weight, our strength, na we make you drag you, make you millionaire. That one na something. Hi. God, that one na something. God, God go punish poverty. Exactly. Yeah. This yeah. is the only truth wey I don hear from you. God go punish poverty. Yeah, exactly. because na only poverty fit make full grown men like una bath wear clothes, come comot for house go meet another person where you no work for say make you give una 20 20 million Roma you no be another man you be a friend. you know say this thing na offence. close and you tight friend. you are very close to us. tight you are very close to us. you know we are working hand to hand. you know, be stranger to us. it's okay. Eh? it's, it's we okay. tell our brothers and sisters. it's okay i know the problem i know the problem. eh yes problem there. i know the problem no problem There. Uh, e get where me and my club members they relax evening like this only say this una address, na i don't know whether they go agree gree una enter. give us twenty million naira we go change we go our dress. Fine. we go dress fine. we go change uh, them. it's okay it's okay I'll pay the fine. They'll let you enter you say we reach there chop fish drink beer when you belly full i'm sure you're not going to think this rubbish wey they think. whether we belly full or not. I'm eh? robbers. give us twenty. where is this thing wey i put for gate. hey ekpekpe we suffer with you together. Hey, you dey come here. you know you know see. ekpekpe come here see human beings say, Elisha go war Elijah. Find catapult or all these things. Pursue them come over here. I'm not get catapult. See, uh, Roma, no suffer somebody where they innocent. So if we, better thing come here, now what you go use? We don't see ah. your your new new. Is, I don't know what you what's to Out, out of this place. S S. We don't go because of the. Oh God, no think, no come bring poverty. We double. We double. I make una begin dey. Solution day. solution day. Don't put me for because of this small. Come leave Let go. I go Lego. You know how much be that phone? We tell oh, you solution dey. You wan come? Oh yeah, let's go. Solution. I don win one. Solution day. Which way? Hey! Hey, shut up, shut up. Shut up your mouth. Just to give you free salad, chop up your mouth before I, I, I, I match you John Brown. Idiot. Bring that, give me that phone. No Nonsense. Thank you people will go there. Now, so one criminal will come now, he go say, if my friend, you open gate, he pass. No, now that's You know the look then, all the friends I get, you get anyone when no get motor. They want to yeah, they want to fast fast money. Yeah. They want to yeah, they want to quicky quicky money. Yeah. Akiri kiri yeah, kiri I'm ready. Yeah. Akiri kiri yeah, kiri I'm ready. Yeah. Shankiki, they want to fast fast money. Yeah. Shankiki, Shankiki, where is it? Want to make a man. Eh? abeg come we dey for trouble be like say you no go answer us today why you no go answer us now our customer shankiki shankiki shankiki shankiki. We come. See, Shankiki, you help us. We are in trouble. help us. We come make you give us solution, I beg. See Roman news where you make make it become rich. They insult everybody because you get money. Right. Oh. Satan even talk say, you don't know you. He can't deny you. Mm. What we are saying is this. We want you to make Romanus to become poor. To poverty, make it come down to former yes, level. Because the thing where you work for us, Not only in own work. Only our own, own didn't work. He come there insult us. Okay, if you see the type of insult that man they give us, take us the match mercy, like, like go mercy for us. With the ground. He, he take us they make it tennis ball. Out of three of us, wetin carry una come? Na, na him only. Na only only. This thing wey una wan make I do no easy o. Oh. Hmm, Except say Romanus go violate the rules. Shankiki, but if you hmm? no violate am now, how we achieve our result? Mm, I beg. You get one way. <laughs> Ah, do am, do am, do am. Which way? Which do am, do am, do am, do am. Una go go bring woman where carry belle. A pregnant woman, shankiki, go require make it take woman lose poverty again. Elisha go boy Elijah. Shankiki? Elijah. go Pregnant woman. Elijah. Yes. Woman wey get belle. Hey. Shankiki? No woman wey carry belle go follow us enter inside this bush even Shankiki I ask you if you be woman will get belly. Can you follow somebody where you no know? Enter in this type of bush. If you woman will get belly, eh? you go follow somebody enter bush. Oh, oh, oh, what, what, what, what it go be her mind? Shankiki, get belly. don't talk. Huh? Shankiki has spoken. Elisha will wear Elisha. Ah, Arụsị na-eri ebu na ori mkpi. Elisha ghọgbuo na Elijah. Shankiki! Shankiki! Where is the, where, where is the go ịfụna na na-arusi arụsị ọbụla arịrị ebu na rie mkpi ka na-achọ ihe kwụ yọrị yọrị isi onye nwunu ka ọ na-achọ if you are give an allowance you go begin look for eh, eh, our allowances our mkpụrụ amụ yes person wey say make you go bring woman wey get belle if you give am chance you go say make you go bring your your your your mkpụrụ amụ ebe eh, that is the worst mm, no go area mokona oh, akwa uh-huh. you can't play with it ba bo akwa don't play with native doctors eba oh. eba bu the the highest property i have make i make i remember make i remember mbano they go tell ah, something dey impossible they see they say go bring that thing wey ha ha mbano make we try whether we go get a pregnant woman as you say go try make we try eh, eh make we try you said like woman woman wey get belle for their papa place wey no marry. how will you know say this one get belle for their papa place. na true. we go try but i don think say a woman can follow a pregnant woman can follow us enter inside this. may we go try we dey for trouble. na no, no, big trouble let's go let's go. egwu na top egwu lụzọ may we go try. who dey fear program? woman. who dey fear program? woman. arụsị ọbụla ama ama nwoke ihe mere mkpọwa agụ. wetin we go do now how we get somebody wey we go take to personal. na be say today today has come. ah no get this thing today. tobo see woman wey get belle where Sir. Madam, I abeg come no problem. Uh, uh, yes, no, no problem. You just want, just follow us to the bush so that now you go benefit them all Just your don't benefit. Uh, we need pregnant. Uh, yes, yes. For... You people are stupid people. Do I know you from Adam? Uh, madam, uh, no. You no matter even if you know us from if. Important thing be say you follow us go inside bush. Uh, for your benefit, you. Uh, uh. You people are ritualists. I guess so. If not, How will you see somebody you don't know and you ask her to follow you inside the bush? Uh, madam, why they shout? Uh -uh. Eh? This is what we want to do, now for your benefit. Yes, now you go again, Amo. Now you go again. Make una go tell that una, even pastor, say, una charm don't fit work for a person like me. I banned una in Jesus' name. Not only banned, just photocopy us. You hear? No, we catch them by force. If you, if you leave here, say, look, no, look, look, look, look, look, catch them by force. No, this one in voice dey make if you touch him, e go make na be so you no go get you no go get anything, you no go achieve anything. but na true be say if you say i catch him, people go gather my my if you touch am now if you now if you shout gbagbagba people go go gather here. i don't think hmm? i no think reach that way. Huh? I don't think I reach that way now. You no go think because you get uh, now now foul sense you get. You get foul sense. Which can insult with this? Afro, for no be your carelessness will make we dey poor. Make we no dey as rich as Romanus. No be your carelessness. Now your carelessness. It's not my fault. It's not my fault. fault. It's not my fault. If you talk now, I go gather people. Tell them say the reason we are here is to gather all the pregnant women. We go take them inside the bush Elijah, for ritual. Elijah. Eh? Okay, why the delay? Eh? Why not tell people already? You say I okay. say if you talk, I uh, go eh, gather people. Tell I, them. I don't talk. I should not talk, talk. I should not tell them. I tell them. Uh, people, oh. Me and Utobo Day here, they wait for pregnant women. Where we will carry go do money, money ritual for Sorry, bush. You have, you have no respect. Uh-huh. You have say you are not a human being. Oh. Oh. This person of fear. Look at you, short engine. I, I, made a great mistake of following you. See, short man, short, short engine, short tape, short sense, short ruler, short sense, short of of of, short sense, short meat pie, short prick, short oil, short pepper, short salt short, short, short Toyota Camry. See, see, see, they say you get Toyota, see you for Toyota. Short trailer. Hey, stop, stop, stop, stop here. See, eh? you must follow us into that bush. You no go go anywhere. See me see trouble. Oh. You no go, you no go, you no go anywhere. Why? Yes. You no go let me. Pass. Our pastor say any woman wey dey pregnant make we bring am yes. inside that bush he do miracle for am. miracle na by force. na by force. miracle na by force i no want that kind of miracle. You, miracle wey im dey do na by force so whether you like am or not you go accept am. I no want am. Want am. I no like want am. We go follow us go that bush. If they burn you well, say you know say you chop punch, make you touch me. Elijah, I go boy Elijah. Hey. Who they talk? Kizaki, Kizaki. Eh? Zaki, are you pleading her? See, see you the beg am? Just see her. Take her to the bush straight ahead you dey go or you no dey go. i no dey go. you go go. i no go go. go, i say i no go go. touch me make i see you. touch me if you know say you chop witch touch me. help me help me help me please help me. Shankiki know say we no succeed. That place where he dey, he know say we no succeed. do you go tell him? You know Daisy, Make him find a way to help us if he come. Say e dey difficult. E no dey easy. only two where the pregnant woman wise say make una bring her. Shall abeg. Shagigi, the thing no dey easy. E no dey easy. Carry another pregnant. Uh, if say na my wife, eh? Because go is small. If we see the thing wey dem do us. Huh. Eh, we won't hmm? beg you, say, make you find another thing. No, be that pregnant woman. It is difficult. Like, we don't find certain. So no woman will agree. They so no fit carry ordinary pregnant woman. Woman will get belly. Eh, sacrifice. Sacrifice. No woman will agree to follow us enter inside this bush. They even want to fight us. Even <laughs> he nearly slapped uh, uh, uh, Zaki. Some even won't fight us. For some even slap us. Won't even carry the belly. Just the country course. Mm -hmm. So what can I want make I do? I beg, maybe I found. I know one make Romanus get poor. Get no. another solution now. Maybe find another solution. As we did, we did helpless. But we dey pray make you find another solution. Find another solution, I beg. We dey pray, I beg. All right. You should help your regular customers, I beg. All right. All right. Ankiki, Shankiki will let you people have a way out. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Mm. Eh? Look what man. Eh? eh? You see this fowl? Eh? I go carry and go house. Mm -hmm. Una go put am for where person no go enter, room wey safe well well. Eh? After three days, when I go kill am. Mm -hmm. Carry the blood, go sprinkle am for road. Command Romanus to become poor. As soon I want and na so e go be. Shankiki. Shankiki. Thank you very much. This one there is small. Thank you very Thank much. You. This one there is. Take it Shana, after three days. After three one, days. One, two, two, three. Three. We kill Three days. Mm -hmm. Kill him. Carry yes. the blood. Sprinkle him for road. Zaki. Zaki, bring the fowl. Let's go. Carry which fowl? I say carry the fowl. Let's go now. Can we remain here? Are you supposed to carry him? By how? By how? Look at your face. Look at the fowl face. They resemble. Then your color and the, the color of the fowl, the same thing. okay. Measure your leg. It be like say you no wan carry this far come out here make una no make me vex so if i vex here now i go make somebody mad shakiki no vex abeg shakiki don make somebody mad but if you persist that you go make somebody mad make you make Zacchaeus mad. Now you then supposed make mad. because you already mad. see uh, that your name utobo for our place means about to get mad Now the meaning of your name for our village sankiki Bring the fowl, let's go. Shakiki can go with this fowl. If so, we say, I get the one. Shakiki, I beg no verse. They deal with the Romanos. I took a take. Thank you, thank you. Let's go. Ina enyocha iyeri eri. Akirikiriye, kiriri yamberiye. Kiriwa. They want to ye, they want to fast fast money ye. Kiriwa. They want to ye, they want to quicky quicky money ye. Kiriwa. Akirikiriye. Because the character wey you perform in the uh, uh, in front of uh, me, I no understand. Why are you so feel so pompous, so big? Money you no get fine you know, fine uh, height you no get height nothing wey you pass. utobo you say you say i dey feel pump pump pump you pump us you i dey pump us pump pump us you say if i pump you you go still survive if i pump give you elephantiasis afo afo otuto you go still survive. you no fit do that see you you no fit oh, do that see even even even dey talk about height why you dey talk about height say i no get height where i dey look now as i dey talk I look down. Okay, I no get head. Okay, you where they where talk they now? You where they talk to Where me? they reach me? Did they For my jaw, Did they reach my jaw. You talk better. People get wey get sense supposed to talk like people wey get sense. You talk like people will no get no get sense. Eh? See you. If, if no be say we won't deal with Romanus, you sure I don't vex. I don't vex. I, this, see, see, see, see, see here. I don't vex. I don't vex. Pick this fire. Me. If you no pick am, I no go pick am. Elisha go go Elijah. Okay, let the power remain there. They go. If you no want pick am, leave am there. Elisha go go Elijah. If if if you no pick am, now you pick that power from what Turkey. Elijah away Elijah. Although God knows, say Are you pick up in front of Turkey. You no you no Put yourself down. Because Bible say, Bible say, anybody who puts himself down, he, that is, God go raise up. Every day he goes, they, do like this. But in that short, God they bring yourself high. Humble yourself in this small way. As you that short, just humble yourself. No, they short. I dey average. You dey short. I dey average. No, no, nothing like average. I dey average. Person wey dey average, you go pass my job. you no reach my job. Make you dey find that cock. Oh. Come, come, come, come. Otobo, you be like say don come back here, come take the fowl. Come make me here They deceive me. No, no, no. Don't. Otobo, oh. you go find that fowl o. Oh. Don't talk to me like that. Don't talk to me. You, you go, take time. you go find them here. Take, take, take time. No you keep out here. Now your plan. Now your plan you are drop me. come behind come take him. make i hear make i know whether i go hear kwakwa. go agogbu elijah. make i know whether i go here. hear kwakwa. go agogbu elijah Now lie na wayo you they do you wan deceive me you no go fit. You don't go fit. You get women, Don't let me annoy. If I annoyed with you, I'm ready to break your head here. Break what? I make you smaller. Huh? I just knock you for head, you go smaller. Okay, knock me. You got it. Nag me. If you know, oh, yeah, nag me now. Aki height. Follow me, find this cocoa. Oh. Aki height go pass your own if I do. Who be that? I'm am nothing. Who, who are you? Who are you? I beg. they go abeg. Are they, are they very, very, very, very busy here? you go break this thing down o. Oh. open this gate. open waiting. in fact who is even they look for. go come back later abeg. for ah, who be this. okay okay wait wait, wait no vex if i dey talk to you anyhow no vex go come back later i'm very very busy oh you know. say okoko you dey there. before oga no go dey no be like thunder fire you for there why did not? why did one break my gate. You Irregulars, go, come back later. I dey strike. I say I dey strike. Come back tomorrow. And all these people wey dey call me ekwe ekwe ekwe no be ekwe ekwe na ekwe ekwe they no sabi pronounce my name which kind people be this one. Go, we dey strike. All these gate man wey dey for city, all of us dey strike. Federal strike. No disturb me for here o. Oh. Me sef I never chop, e dey here dey disturb me. Take your time o. Oh na this old afternoon e dey come see person rubbish. Uh, Shankiki, I beg, please give us one more chance. I beg, please. You know, say we hope on you. I beg, give us one more chance. Hey. Huh? Eh? Big. I, I beg. don't fail. Huh? I don't fail me many times. But this is your last chance. Well, I won't give. We no go fail again. We no go fail, I beg we no go fail again but shankiki now you be the only power where we believe in yes you no need any other power yes help us in any way you can mm -hmm. exactly abeg you know say now, from the smell of mess Now, we they take no how shit they take sweet na true na true mm. na true get something wey i want tell you, una that thing they very important people they think say that thing dey very difficult but e very very easy. I beg you, what wetin be that. Now the shortest way wey una go make romanus wealth go down. yes yes yes. tell us because hmm. we know what make romanus grow rich again. yes we wan make it just go, crash. we sure say una go fit do am. we go do am once e dey possible we no go look tell back us we no get choice we no get choice. Mm. we suppose take risk we no get choice. by this time tomorrow twelve a.m. in the morning. I go go graveyard, go pack sand from where them bury two twins. I go bring and come here. And be the thing we will take to am. Shanky Elisha Obo Elijah. bury a ground. Elisha Obo Elijah. Twins. We didn't concern twins and this thing we are doing? Hey! Since they born me, I never go see grave where contain twins. Since they enyo me, gwọrọ agwọrọ. Mmadụ Elijah shankiki no care how una go take go who is hey shankiki care na make una bring the sand here before yeah. noon tomorrow unless uh, shankiki unless you go say make we bring the mother and the father of uh, uh, Zacchaeus uh, that one day is small we will bring two of them here which which which, which talk now which you talk now bring your mother and your father here it will be easy for us bangoro huh? become cripple yes become cripple Why wouldn't concern my mama and papa for this case now? Eh? Eh? Shankiki don't talk waiting in go talk. Make una begin go. They call my papa and my mama. See you. Just, just, just see you. No, don't touch my head, my friend. See you. Mpura wonana. Elisha go boy Elijah. Shaki. Hmm? And Yameba. You get choice. Let's go. Shankiki. The only way out is to surrender to allow Romanos to do this. As long as we want them to. I don't poor. tell una say I need that sand. I don't come out. Make una dey go. Zaki. Leave. Zaki. Onye iwe ọkụ jere ịma imi imi edapụ o jee ka ọ tụtụ n'ihu ọchị ya. Ayi! Ayi! Ịmanye egbu ndị a o! Ịmanye egbu ndị a! Ogbu ofe ogbu ga. for helpful. Gee, minute! Gee! Gee, baby! You won't come out? Dear father, GL, eh, to God who made me for this year, you don't deal with me and I admire you and I tell you. I do like you well well. Ekoga, are you talking to me? Huh? Are you talking to me? Forget all this big grammar. I like him, but forget that for now. You won't tell me, say you, you don't like me. You don't tell why I admire you. I tell you, see fine body. Shut up. Shut up. Look at this small rat. Now listen and listen attentively. The next time you tell me such nonsense, I will throw you off this fence. Wait. She, now me, you talk to me, you talk to another person. wait make i even come comot the baby wey they put on me? because e be like the baby they enter for your head wait he look me finished dey Let me say he go do this one do that one Now because i no get money Abby. because i no get money himself. all these people when they find you come here they find past me if they talk past me they shot past me. ekwekwe uh-huh. ekwekwe uh-huh. are you talking to me that way. if i talk to you what will you do. are you talking to What me that way ekwekwe are you talking to me that way ekwekwe are you talking to me Serious girl, I forget. I forget One no go, two no go, even three no go Eh? What eh? if na baboon wey carry belle on top of tree? Which kind of people una be? Eh? Shankiki don verse. No verse. No verse no verse. Eh? eh, shankiki if you see this ghost you see the type of cane wey cane wey they carry in fact if na you anga na koboko join together shankiki if you see am you go run you go Come run on, keep quiet shankiki they no dey talk to shankiki like that Oh, sorry oh, sorry please, sorry abeg no sorry no vex abeg sorry no I beg. shankiki need compensation before he go talk any other thing again. But, uh, which kind of compensation beg? make we know whether we go fit uh, uh, uh, bring. make una go bring female elephant. ọzọ abịakwa nke bụkwa wọst ọ na nri ekwu na ndị mba bụ wọst nke a bụ ebe ejedebere. we don go zoo before let alone inside the forest where elephant dey live ha and female one for that matter how you go know female. the forest dey go. anya maka ala ha na-adị na ma nke nke bụ ala nwa ala nwaanyị. Eh? na nke ihe mmadụ ji shanki kidọm tọk. elijah na elijah abaghị ezigbo ọgụ. Eh?

Hey, anything for the boys, okay? <laughs> Even if I half half class, <laughs> I go manage them. <laughs> See your body, your body they fly where where? See stomach. Hey, okay? Hey, Coco. Okay? You smoke Igbo? No. You not smoke Igbo? And you sure say you know the craze? No, not the craze. First of all, yeah, move, move back there. Go, go, go, go to that place. Yeah, idiot. I be your mate? No, sir. Wait, this work, now me employ you, I be mean, you employ me. Now you employ me. Uh, God, uh, are you mad? Sorry, sir. Uh, wetin i dey talk be say i they sorry tey if say i dey disturb you Okay, i won't tell you say make you still add small thing for that thing for that my salary wey you dey pay me you see problem when me me ma get now plenty That's my shoe where where they see me where they wear. You don't see it. i won't go give them all this aboki make dem sew even my radio i don't hit my radio hit and hit and hit and hit and tire You know they get fm again i won't go work am problem wey i get plenty abeg i say make i make i just come even if na small small thing small thing like this wey you put for my salary me i go like am. Eh, that one no be problem that one no go fit cause problem between me and you. Oh, i know i oga okay. i know i know. that one na small thing wetin dey there be say you go leave this work go find the one wey dey go dey pay you well maybe if you even go the next house now they fit dey pay you like one hundred and twenty thousand naira don't go there. Thief. Work where you start up since you start this work how many months? Maybe you don't reach six months. Six months? Uh, you, they ask for uh, salary increment. Then when you work one year, you say, make I give you my house. Abi? Come, come over here before you drink. Even even a small thing, small thing, small thing like this. My radio self don't spoil. I'm robber. Any day when thief come here, now you be first suspect. Because I don't see your face. You resemble gate man where they go tell thief when Oga the house. This morning, when I chop chicken. Mm -hmm. In the afternoon, spaghetti. Mm -hmm. And now, now wine, now they drink. We just say make we come one another. Say make I take time to squander the money when I don't know how it come about. How we suffer for this money when I know. When I know him. When I know. Who are these fools? Eh? Listen, the two of you sh should just listen very, very attentively. Eh? That our brother allowed you people to stay in the boys' quarter. I don't know if you heard me right. I said boys' quarter does not give you the right to talk to us anyhow. Just get that into your skull. This nonsense must stop. It must stop. This oh. nonsense must stop. Only Romanus alone and his brothers and sisters, they squash the money belongs to both of us. How can it be possible? It can be possible. It can work. Sacrifice we make. Well, uh, Sacrifice. How do you mean? I mean, how do you mean? Ask your brother. Ask your brother. If your brother can tell you the truth, action, how sufferness we suffer, how we enter into casket, how sacrifice we make. And sleep inside casket for many months before we could get this money you people are squashing. In fact, go and ask your brother sacrifice. how fast. But wait, it's like I had casket. Yes, yes. Sorry. What do you people mean? Are you trying to tell us that our brother's money is not a genuine one? You want to hear them from our mouth? Yes, and it uh -huh. came uh-huh. out from your mouth, so uh -huh. I uh-huh. want to hear. We it. don't, we don't, we don't, you don't get the idea. You see, one make will blow the thing open. Please, you must uh -huh. say it out because it came out. And I mean, they tell you now. What do they hide? Will they mm. give you the hmm. idea? Ow. You people are headache in this house. Hey. You are headache in this house. Hey. Hi. ewu adịrị mmadụ na-abụ nwere ofu onye na-eri were na-ama mmụọ They wish for so who, for become headache. He who's supposed to complain didn't complain. We waste, waste. We waste, wait, we suffer. Just okay. for Now we are we are headache to you people. Chop chicken, chop mm. spaghetti. You wear the chop, get money, say we waste, mm. wait, get the money, we be headache. Eh? You people are headache in this house. If, if, if, if Brother Romanus comes back, you people are leaving this house. I'm telling you. I will leave. You. I will leave. But he must settle me. House. I will leave. You must give me my own chair. Then I will leave. Uh, they, they, make me shut I can't even think. I think I can't make use of this brain again. Can't you see? God, they must leave this house. They must leave this house. I can't tolerate any longer. I can't. I've lost my appetite. These people are, I don't know, wizards. I don't know what to call the fact them. Is that they must leave this house. That's a must. They have to Wait, let brother house. come. If brother does not react, I will tell Auntie Iraq. If you Don't refuse worry. to do it, oh, I will personally do it. Saki, the one who thinks saying wise. Yes. And he's sabi more than us. Yes. You know, see, the one who's no take us as anything. As at all, at all, at all. Eh? Come on, that thing where in they carry us go the place where they sell nkwabi. You know they do them again. No way. Because you know they regard us no call us anything now. we go go tell am make you understand say that money wey dey swelling head no be only i get them. yes Now we can we na three of us na three of us get that money. na three of us. Mm. enough is enough. Eh? yes. <laughs> hey. you know say you no call us anything now. at all. Hey, <laughs> hey. God plotters and I don't start again. wetin i dey talk again. if you like do na wan sell my other house Abby. Eh? See, eh? see, just go take key, but lock your mouth. Otherwise, we deal with you. Deal with you? We deal with you. <laughs> see, person what they deal with person. He gets you. He gets you. Now when I get you. See, me una not talk. Me una not make noise for this you house. Oh. always make noise. Una make noise for this house. Madam go just throw things out. Which madam? Madam Iraq Which now? Madam Iraq. Iraq, This yeah? tube and Yeah? Dunlop Michelin. No, no, two Mantaya. Uh, eh, Dunlop and Michelin. Wait, now my madam, they go to Mantaya. Wait, it be say if I go inside now, go tell him not going to eat this night. No tell that mad woman anything. No tell him anything. But why they jump into the case when no concern you? Why? Me. You always jump into the case when no concern you. Why? See, person where they talk say I jump case. You know, you know they jump i see they talk You see they call my mother a mad woman on top for the one why i don't talk no, no. wait ma i go tell him. you sure say well at all. me i well. you sure say well. you say you know well see person when they tell person you well you well you too you well. anytime wey you dey talk they e make me remember all these mad woman when they did for road for ose market ose ose market say. you say ose wetin. my market ose. talk like something wey somebody go understand. you jot you know go go find something where you go do there i dey look for food where you go chop money where you go collect. Wetin dey your head? Wetin dey my na cap. go? ego ọgwụ ego ọgwụ ego wey no work. You take this one. Make it. Make go even tell my madam. Madam! Which one? Which one Which one Which one? Do ọgwụ ego. Yeah, eat food. You dey bring food. You go bring food, you go eat am. Every time you dey food. You no go talk again o. Thank you. You will eat up. See my friend, tell me say I don't talk. You talk. Hey, for uh, for leg. Madam. God, Zacchaeus. God, if you don't answer me this, I go kill you. It doesn't suffer, but it will end. Zacchaeus, I assure you, say you go end. <laughs> Elisha. Hey. Ati ya mochi. Ati ya mochi. Uh, please. <clears throat> you get one question where I want ask e get any crime wey i commit say i allow una to see, leave, leave for my house. that question wey you ask you get the answer you get the answer <laughs> you come dribble us here. no no no no no no no please no we no dey quarrel we no dey shout uh -huh. i want to, simple answer e get any crime wey i commit say i allow una to live for my house. romanus you know the answer. really. yes you know am. really. you know the answer. Okay, Zacchaeus. Uh-huh. Make I ask you. I did. Campy. Tell me why two of now they go about the whole town. They spoil my name. They tell people say my money now ritual is money. Is it not a What can it be. Really? Are, you, not a ritualist? Really? You where we know before. Shankiki are your brother. I see. No, Shankiki now your father brother. I be now your relative. Okay. Which one he be? What can Tine be. No, as she don't want to help us. No, I go announce am to the whole world. The whole world. I go tell people, say you be ritualist. So tell people to be your benefits. And be I go tell people how you get this money. Really? Yes. You just go about spoil my name. Well, no problem. Uh, I beg, no wahala no dey inside. I won't use God beg two of now. Mm. As una dey go sleep this night, once tomorrow reach you use hand do cutting like this you see say e be like say day don dey break whatever belongs to you in this house pack it and go. roma you no fit do am. i no fit tell you roma you no fit do am. three of us be common people wey go for asaba forest go get money your own work. are you aware that you are shouting. i'm shouting e don annoy us roma you don become millionaire dey treat us like slaves i go shout you no fit do am don talk to us anymore. like a woman where they make you head yaga yaga you just spray money on her. see if if tomorrow know, reach. i don't know what you see on oh her. oh god oh god oh, listen wahala no dey inside mayday break if by tomorrow morning are not pack una things comot for this house agban in prison I each of una go die. fine me fine. the prison people go here say you be ritualist. okay better. send us there. You could tell them, they don't know him now. You could tell them, say, these Romanos are ritualists. We no never problem, make they break. We never announce them. Oh. they do, they, they could tell us go prison. You just put yourself. announce, so, oh. because we go announce them tomorrow. Elisha will wear Elijah. See better friend. You don't give them money. In fact, I don't know what to tell you. You don't give them money. <laughs> carry women, flood everywhere. Carry dogs, carry flood woman, everywhere. Carry no dog. Problem. Don't they spend money for nothing. No, my you, we be a friend the thing wey those dogs They do for me you feed one. What did yeah. dog wetin dog dey do for you. What did this dog only make hi hi hi hi so you want me to make hi hi hi hi harass because, because i dey on your house. because Instead i dey i dey for i live for your house that is why you want me to act like a dog. go buy dog make i make hi hi hi hi hi. elijah see am dey enjoy alone. you see am come keep me standing. no seat you give us no drink. ne buru ma wan se One drink you go drink for one hour. Keep on standing. You enjoy the the, the game wey dey game us. They go. Whether na you your bag keep that bag keep that bag. Oya. Hmm. You whether na. Bobo Abi Saki, and don't overstay your welcome. Where Bobo you're coming from? That's all. Eh? I cannot blame you. That's all Because now uh, uh say Romanus Semeko na disgrace you. That's all Because you people don't know how he make that money. We must make sure we bring Romanus back to property. We know how he make money. We know. We know how he make his money. We know. how I give him money? Leave. Leave. Madam, you don't do. You don't do. You don't do. You don't do. Madam. Lasho, madam, I don't want to come out here and see this poor people here, This useless people here. Oh, it's okay, let's go. Take this out, get out. It's okay. All I know is that you people should go back where you are coming from. You, no, no, no, no, no, no, no, no. Hey, them. Let's go. Elijah, Elijah. It's okay now. Until they no blame. Get out of this now. You finish our food after all. I want to see you here again. I know. I know. I know. I know. I know. I know.

are going. no you say make you go. see o person dey angry. I, I was, I'm totally annoyed now. No, pass there. Let me know. you don't know, get anywhere. Pass no, stand out. that. You know, go side. Pass that. You side out. You side out. Pass What Oh, who be that? Who be that again now? Eh? And I know they sleep. Who be that? marry am every time una dey come see oga every time every time una don't dey sleep which kind something ah wait wait you no break the door. Now baby shankiki the man where they see tomorrow. say you be you be wetin shankiki i don't see anything where they shine for your body Oh. how come who they dey look for i not find my client and i know saying I hear in they live no we don't get anybody where they answer clients for here we don't get check the next door we don't get anybody wey dey person wey answer open my eyes closer. We don't go color. am hey I see me see course out. Oh. we don't get hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Hey! shankiki know they go inside and i know you say you go come see shankiki. hey backyard. oga. Okay? go backyard. ma collect my pass now. go backyard. Hey. Hey. shankiki no dey happy with you. see making no vex now business i did, i did very busy if if shankiki be myself, he no go get chance all this importation wey i dey do the, i no dey get chance abeg abeg. the promise wey you say you go keep for shankiki you no keep am and shankiki don come make him take all him wealth back. hey no now shankiki ah uh ah -uh, you no get conscience how you go try that kind of thing all these people wey dey respect me since they call me uh, chairman chief rich man which eye you wan make dem take dey look me abeg abeg find another punishment for me but that money no touch am. Are you? Are you Shankiki beg you, not touch am. Now the message where Shankiki say making. No, if dem send you bad message, you go call deliver am. Huh? Eh? You no get conscience? Huh? Eh? Not I beg. Any other punishment give me. That word, deliver. Not try am o. Oh. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Oh. See, Chief. Chief, up we go. All I go. Hey. Hey. Go dey catch me. Go dey catch me. Go dey catch me. Hey. fast fast money, yeah. They want yeah, they want to picky picky money, yeah. My dear, ah, uh, just leave that thing, leave them. leave them. Make God not let person get bad friends you know those foolish old men Where i dey even i dey manage say them my friends you know so those people their envy Now you wan kill dem. i foolish old men I saw dem go dey. romanu don dey dey stubborn abi. hey che. no be stubbornness I beg. Not be stubbornness see since that day wey you come give me that bad news no food don enter this mouth i no dey fit sleep for night i no dey fit chop na today i just say this small juice whether e go gree go down make i manage am chairman abeg no vex. shankiki don gree to give you one more chance. hey thank god thank you hi shankiki thank you thank you hey thank you sir. no be say na only give you chance e get condition o. Oh anything i go do and with each condition wetin i no fit do see i don't even dey think am all this one wey every day they disappear they appear they disappear they appear make god not go let person see bad thing the day when you go appear now go appear for center of river niger Now another story you do now appear for express road wetin you go explain to trailer see if na one jeep or something make i buy for you make you the worker? all this uh, disappear appear i no see any future for inside your shrine name am if na two story building shrine you want if na four story i go build am for you abeg abeg sir. the condition get sacrifice wey you go offer. i go bring am. that sacrifice if you do am you dey free patapata for life. hey thank you, thank you thank you. the things wey you go bring for that sacrifice na your woman wey you wan marry and your two sisters. Uh, Chief, I no understand what you mean by bring. They go begin work with you, Abi, now. Now their heads Shankiki need for sacrifice. What do you mean by that? Their head? Bros, beg. If not be say, between me and you, get as power, take pass power. <laughs> this thing fit vex me now. What when I never even marry him? Now you want you, you, you want key. <laughs> Who go come chop the money where I get? wife when i ever even married, she won't collect them. my sisters, she won't collect them. I abeg find another punishment for me What wetin be that <laughs> ah how much sef when wey you give me wey i no go rest put. shankiki don talk. talk wetin <laughs> all the punishment wey for this one. you don't see anyone give me you won't collect wife i never even marry beg, chairman talk another thing I beg abeg think of another thing wey no eh eh eh eh eh eh eh na small thing dey vex me hey you don go. go if you like go wait you sef this one person no even know the direction wey him go anywhere you like go wait you Uh ah how much be the whole money wey una give me wey i no go rest every time dey threa ten me dey threa ten dey threa ten me hey hey. Wicked, wicked money, go land you for trouble. Wicked, wicked money, oh, go you for wahala. Yes, talk, talk to me. I can hear you now. Why you crying? What, what is it? Huh? Everything? Oh my God. call you back. I'll call you back. I'm finished. why? Why? Why? Why you doing this to me? First it was my containers, then my shop, now my hospital. Why? Brother! Brother! Fire! Fire is everywhere. From where? Brother, I don't know. I don't know. No. I don't know, Ronald. Brother! Brother! Brother! Brother! brother! They want to, they want to fast, fast money. They want to, they want to quicky, quicky money. Kiri kiri, kiri amberi. They want to, they want to fast fast money. They want to, they want to wiki wiki money. must to walk or get the money good for a lazy man hey, eh, eh monkey go dey walk oh, and babu go dey chop mumu na mumu eh